ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana amanihura amenyesha akagina ko mukamana na karwera bashaka kuroga kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino mama nanjye nagize umunsi mwiza twaganiye na rusiya dushirana urukumbuzi ariko hari ibintu yambwiye yumvise mukase na mukamana bavugira kuri telefone numva birimo ubugome ibiki ngo uzi ko bafite umuti batega imbeba zikicwa n'urushwima ariko abana bubuye yego mwana kandi yabyumvise babivuga ubwo yumvise nabi ibindi biganiriraga ubundi se kuri telefoni ko umuntu aba yumva umwe yabwirwa n'iki by'undi avuga
reka nkiyoreye nawe uri nka tomasi wemera abonye
nyihorera nyine muba mwabuze ibyo muvuga ariko mama abakundana babura icyo bavuga
ariko wowe na rusiya mukundanye mute ko ariyo yayo uzabaze imana yaduhuje imitima kandi nkubwire maritine na kataraza uzakazana ariko rwose mama impungenge uba ufite n'iziki ariko mariti ni gute ntazigira urafata umwana w'abandi ngaho mwagiye mwasohokanye urabona iryo sohoka rizabyara iki koko
ariko se mama ubwo koko haba hari ikibi gihari nkaba ari ngewe ubikwibwirira ariko ubundi kuki atagusura hano nawe ukamusura iwabo
ibyo se ntitubikora umva mariti rwose njye mbona urukundo rwawe na rusiya rudakwiye kuko rwazaduteranya na mugaga Ha?
cyangwa uratinya ko nazabana na rusi y'umwana uhetse kuri ubu ukwiye kuba yitwa musaza we yahinduka akaba n'umugabo wabo ugize ngo iki mariti none niba se nzaba mwituhetse dusangiye mama kandi akaba asangiye se na rusiya urumva atari umuvandimwe wa twembi
ariko maritine ubu koko nzakubwiza iki reka njye kwiryamira induru yawe na papa sinayigira mariti waryama wagira iki kiganiro ntitugishoje turagicumbikishije
aryoheye inzara koko aryoheye inyoka koko
karwe karame harya ntibari bambwiye ko ejo hari umuntu uzajya gusurara
ni ku mugoroba ariko ntabwo byakwica akazi erega mawe menye ko tugeze mu bihe bya nyabyo byo gutegura igihembwe cy'ihinga a wari wabimbwiye harya Mm, Eh, ubu rero mbere yo gutegura imirima mm.
tugomba gufata icyemezo cy'ibihingwa tugiye guhinga nawe tuzabihinga ubu murima wo haruguru yo kwa gasana ariko Hmm.
birakwiye ko tuzawuhingamo ibirayi
Hmm, kubera iki se iyi impamvu twawuhingamo ni uko nkurikije uko twabihejeje mbere mu ihinga ry'ubushize Hmm.
byari byinshi
ariko rwose Hmm.
usetse none se karwe karame ntuzi ko twabihinzemo umurima umaze hafi umwaka wose wararaye Hmm? mbese warabaye ikibara urumva ko wari umaze rero kongera kwibikamo imyunyungugu ikenewe mu birayi kandi koko wari wararaye di Hmm.
Mm, ndabyibutse.
ariko rero uretse n'ibyo byo kuraza imirima Mm, dore ko rero ari gake bishoboka kubera ubuto bw'amasambu yego ni ukumenya ko muri rusange atari byiza kuba watera igihingwa mu murima usaruyemo ibindi bihingwa byo mu muryango umwe harya
none se Hey.
ararararara ni inzoga wanyoye nizo zakunyoye ugize ngo ikijakarwe umva mbese ngewe se ndikarwera yewe ndikarwerara ugize ngo iki mva imbere mutaniye heza ko abagore mwese muri bamwe mva imbere kanye ariko ureka kumputaza nta mbaraga nifitiye imbaraga wefite imbaraga se na duke wari ufite uzatubura kubera iki karwera na mukamana nibamara kukuruka ugasigara uri igishushanyo sha nibwo uzaca bugufi nanjye ukanyubaha ngo bandoga
uretse baguterereza amahembe n'ibitega sha bakuroga inyonjo n'urushwima eee maze rwa runigi ukenyereraho ruba impfabusa Oho.
ndabatije nta kintu nkenyereraho nawe nibyo byago byawe rero nta byago mfite kuko uwiteka niwe rutare runkingira are ubwo si urwo rutare urwikingaho ra mbuzwa se ni iki ubuzwa n'ibyaha wiberamo noneho se ugiye kuba umucamanza wanjye Eh, yewe mbaye we nahita ngufunga burundu ntubaye we rero
yewe nizo mana zawe sha agwe ku gasi ariko uru ruhurirane rw'amarozi kagina avuga kuri karwera na mukamana n'iyo miti itera imbeba urushwima maritine yavugaga buriya ntacyo bihatse Ha?
buriya nk'uriya murima Eh, tuzongera kuwihingamo ibirayi nka nyuma byibuze gusaruramo ibindi bihingwa byibuze nka kabiri eh, mbese Eh, buriya nateganyaga ko twazahingamo ibigori Yego.
ubundi ibishyimbo Eh.
tukabona gusubizamo ibirayi eh, Eh, ndumva tutaba twihuse cyane mm.
Eh, dore ko nta n'indwara nyinshi z'ibirayi twagize muri uriya murima iby'indwara harya nabyo byitabwaho cyane Eh, Mm.
mbese Eh, buriya iyo tuza kuba twararwaje ibirayi cyane Mm.
twari gutegereza byibura nk'imyaka ibiri eh, eh, Eh, indwara zabyo zikabanza zigashira mu butaka ndumva ibintu byo guhitamo umurima wo guteramo igihingwa rero bisaba kwitwararika cyane cyane rwose mbere yo guhitamo igihingwa rero icyo ari cyo cyose ugiye gutera mu murima yego ugomba kwizera neza ko nta kindi gihingwa cyene wacyo kiwuvuyemo eh, Eh, kikaba gisize gikamuye imyunyungugu yose yego kandi ko nta ndwara zisigayemo zakwanduza igihingwa ugiye gushyiramo ibyo birasobanutse ahubwo karame ndumva ejo rwose ngomba kubwira kanyine agatangiza imirimo yo gutegura imirima Eh, ariko kuki kuvuga ba kankindi bikubangukira kuruta uko wavuga ba senzage cyangwa se byibura na ba mukamana erega buriya mukamana ni umugore wanyu Ah.
umushinze imirimo waba wizeye ko atagutenguha rwose ibya bene wacu byo byihorere manihura nzi aho yarangejeje ngo mukamana usibye se ko yasabye imbabazi ntibari bafatanyije kuduhuguza umurima abantu b'ubu ubwo barahindutse cyane icecekere hanyuma se maritine ageze he na moto wamuguriye wageze he Hmm,
ubwo se uragira ngo nkubwire ko ageze he?
nagira ngo umenye niba yarishimye yabura ate se kwishima Hmm? ariko ubwo wowe umuntu yakugurira ikintu kabone n'ubwo cyaba ari igikwasi cyangwa uruhindu ukananirwa kwishima ariko ntiwambwiye imiterere y'amasezerano mwagiranye karwe karame mbabarira tuzabivuga ikindi gihe rwose ndinaniriwe aha
mukama ihangane ni ukuri namenye ibyago wagize reka wakanye ingurube yanjye rwose yazize uburangare gute se mukama
urumva nagiye kubona mbona ingurube ntikirya Eh, ubundi ikiryamira gusa ayiwe ngize ngo nyikozeho numva irahinda umuriro irotsa none rero kubera ko nari ndi muri rwinshi ndavuga nti reka nimpuguka nzagira ntyambaze veterineri aho muhamagariye ndakubwiza ukuri ko yagiye kugera mu rugo asanga ingurube yarangije gusa mbese ntiyakubwiye se icyo yari irwaye
ubwo nyine bayibaza bahagarikiye nuko basanga imbere mu nda hose harimo utudomo dutukura abyitegereje rero aravaye ingurube yanjye ngo yishwe n'indwara ngo yitwa ruje yego ngo mwana iyo ndwara ngo iterwa ngo na mikorobe y'iyo ndwara nyine Eh, kandi ngo iyo mikorobe ngo ishobora kwanduza umuntu n'andi matungo ngaho da icyo nicyo iyo cyane ni yuko- ubwa mbere nyumvishe Ah, nanjye nibwo nari mbyumvise wa muntu iyo rero nyimenya Eh, mba narabyihutiye kuko veterineri yambwiye ko ingurube itavuwe ipfa nyine amarabira mbese ubwo itangira ihinda umuriro ntirye ikaryama gusa wabimenya niko biri rwose
rwose tante ntugire ikibazo papa yarabyemeye rwose rusi ntumbeshye ntabwo papa wawe yakwemera ko uba inshuti ya maritine ni ukuri ta ubwo se nakubeshya koko none se iriya moto yamuguriye si ukugira ngo yitegure ubuzima buri imbere ye so yaguriye moto maritine yego ntabyo wari uzi se ko ari inkuru ishaje ahubwo rusi ubwo urakomeje papa rwose yarabyemeye mbese urebye ubushuti bwacu yabuhaye umugisha ye ndumiwe ni ukuri cyakora yihanangirije maritini ko nta bintu by'amafuti by'urubyiruko rw'iki gihe tugomba kwishoramo ari nayo mpamvu twiyemeje gukora ubukwe vuba kugira ngo tutazagwa mu bishuko ye ugize ngo iki rusi ubukwe we na maritine ariko iriya nsoresere y'umusongarere ubona yaza kugeza ku kirusi n'ukuntu ari umwana mwiza ngo nguke ariko ntukabe umupfayungu ubwana bwiza se bwaba buva he ko isuku igira isoko ariko wa mukobwa we ubwo uzi ko utaranageza ku myaka y'ubukure iby'ubukwe ntuzongere no kubitekereza vuba aha ntabwo byashoboka
ahubwo veterineri yanambwiye ko ngo iyo nza kwitegereza neza ngo nari kuba nabonye ko ku bice by'umubiri byayo byoroha nk'amatwi ku matako no ku nda hazaho ibizinga by'amaraso n'amabara atukura ku buryo ayo mabara iyo uyakanzemo urutoki agira atya agasa na- na- n'asibanganye
ibyo se ko ntawe uba ubizi wahora n'iki kanyi ni ukuri ibintu nk'ibyo rwose ni ukubimenya ubwo kandi yambwiye ko ngo n'iyo ingurube yakize iyo ndwara ikunze kurwara umutima cyangwa igakomeza kubyimba amaguru ko ari indwara mbi wowe kanyagowe wahora ni iki igira ibisigisigi nk'ibyo Ha, byihorere wa muntu we. Ma- maze veterineri yanambwiye ko ngo uburyo bwiza ari ukuyirinda ahora ni iki ngo habaho urukingo da ngo ruhabwe ingurube ngo kuva ku mezi abiri nti ni ukuri Iyi- inyagazi yo ngo buri gihe nyine uko icukije Mm.
ngo iba igomba gukingirwa nayo imfizi igakingirwa buri mezi atandatu ese hari urukingo rw'iyo mikorobe yo kanyagwa wahora n'iki ko byose byicwa no kutabimenya rwose kanye ihangane ni ukuri
yawe nihanganye rwose kanye
erega nshigaje amezi abiri nkaba nujuje imyaka y'ubukure ta ngewe mba narabibaze ni nacyo kugeza ubu kiduhagarikiye gahunda nubwo wayuzuze rega wabanza ukarangiza amashuri ibindi bikazaba biza ese uzi ikibazo gihari ta
ikihe kibazo se buriya rero maritini yarahiriye kuri bibiri imbere ya papa ko atazanjyana mu mafuti urumva se hari ukuntu twabigenza uretse kwihutisha ubukwe kugira ngo twirinde amafuti yose yatugwirira ariko wa mukobwa we kuri umusazi amafuta agurira umuntu ati umva nkubwire rusi ibiganiro kuri wowe na maritine sishaka gukomeza kubyumva rwose ita ku mashuri yawe igihe nikigera ntuzabura umusore muzima muzaba inshuti tanu ukuri nturakare ndabigusabye icyo ngusabye ni ukureka maritine nta kindi kandi nanjye nagira ngo ngusabe kwiga kumukunda ugiriye ko umutima wanjye ari we wahisemo rusi haguruka utahe harakeye ibyo uzabivugane na so niba yarabyemeye ibyo ni ibyanyu sinavuguruza so gusa niyo yabyemera jya ubwo bukwe sinabutaha
nawe se wowe wari uri aho iyi ndaho nari nzi ko ndi bukwishakire ngo nkubaze ibintu numvanye maritine bikanyobera nkumvanye ibiki se kanye ngo uko wakunda ujya wikorera imiti yica udukoko twona imyaka ngo noneho waba waravumbuye umuti utera imbeba urushwima Eh, ngo ngo ngo uruki kanye mvuze umuti Eh, ngo mvuze umuti reka ntabwo numvise uvuga ngo urushwima nyine mvuze umuti ngo utera imbeba urushwima ariko koko kanye urubahuka kuko urwo rubura agasanukana uruvuga mu izina rwo kagenda rwonyine rutera umwaka usiba yambaye nka ntabyo uzi ubwo ari wowe wasanga ntabyo uzi mbona uri umutesi harya ngo ni umuti ngo uroga imbeba eee ariko ubwo naba njya ku- ku- ku ruhayi rw'iki kandi umuti wica imbeba waravumbuwe n'abahanga kandi ukaba udahenda Ah, reka njye sinabyemera ntabwo wajya kuroga imbeba urushwima ugamije ko zipfa nabi ubwo bugome si ubwawe ntabwo bwakubera gusa urumva naba nshaka kugera ku kikoko kankindi kage nawe yarabihuhuye ngo wowe na mabuja murashaka kundoga ariko Undi?
inzoga zigira yabyo sinabyemeye yewe baba mana y- ariko ibyo ni ibiki ku mana y'u rwanda mana y'u rwanda ubwo kankindi we ibyo bintu utinyutse kuvuga ubikuye he koko ariko mana we umva reka rwose mpamagare mabuja mbimubwire yumirwe nonaha ariko mukama arumirwa noneho ariko ndumiwe nanjye gusa ko nta soni ugira turimo None se turaganira nawe ibintu.
ngo ugiye kubwira nyokobuja none se urumva ibyo bintu kuko nabyiherera nawe wumva byaramaze kubi- kwinginze mukamana rwose ibyo Wumva bintu byabaye birenga vuba.
umunwa wawe nkubwiye ko kagina yabimbwiye avuye mu kabari gusangira na manihura ntabwo mbikubwiye kuko nabyemeye mbikubwiye kuko uri inshuti yanjye Oya.
ngo umenye ibyo abagabo bacu baba baganira iyo bamaze guhaga inzoga Ya baba we ubwo si ibyo bintu umva reka nkubwire ibyo bintu rwose birambabaje mbabarira ahubwo tunabyihorere gukomeza kubivugaho hatagira n'inyoni byumva ikabigurukana Oya.
reka reka Reka nkubwire.
reka ndumiwe cyakora rwose Kuko mbabarira numva ibi- wibagirwa ibintu ibyo numva mvugwaho.
nakubwiye mbabarira rwose ibintu ndi kumva ndi kuvugwa aha reka nako reka mbyibagirwe kandi nawe wibagire ibyo Ni ukagena ukuri rwose yakubwiye, ndakwemereye.
kuko bitanabaho no mu nzozi zanjye Hmm.
mwavuga ajya mwavugana mawe
dorere ubu se ko kankindi agaragarije mukamana ko yamenye ko hari umugambi wo kumuroga amaherezo azaba ayahe ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri